Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga Jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22,25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin aayilisaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti isin dhaqqabu akka mooltan kibxata guraan dhala kudha ja'a bara kuma lamaaf digdamii tokko akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala kudhan bara kuma lamaaf kudha sadii keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Dhaabbanni namoonni namoomaaf jedhamu Itoophiyaa keessatti qarshii miliyoona dhibba ja'an hojii tola ooltummaa gargaarsaa hojjechuudhaaf karoorfachuunsaa beekamee jira. Tokkummaa mootummootaatti ergamaan dhaabbataan mootummaa Itoophiyaa rakkoo gargaarsa namoomaa fi dhiittaa mirga namoomaa Tigraay keessaa laalchisee komee dhaabbatoota addunyaatiin mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyaatu laalchisee deebii kennanii jiru. Dhiyeenyatti afaan Oromoo gugiliin gargaaramuun akka danda'amu kataasisu hojiin tokko geggeeffamee jira. Kanneeniif kabiroo qabna dhaggeeffatoota keenyaa aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Piroodyuusariin Tamsaasarraa Biraanaa Iluu Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Attam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmediif hooggana jijjiiramaa hiriiraawwan deeggaran. naannoo amaaraa daseef walloo kibbaa godinaalee hawaasa oromoo keessatti geggeessamuun ibsame mootummaan matakkaliif naannolee adda addaa keessatti dararaa dhalattoota amaaraa irratti geggeessamu akka ittisu gaafatan garee hidhattoota hoo'aat irratti tarkaanfii fudhatameef injifannoo argame ni deeggarra dhaadannoo jedhu qabatanii istaadiyoomii hoxxee keessatti wal ga'an hiriirtonni kun kantiibaan magaalaa dasee abbaba gabra masqal waggoota soddomaaf uummata kan walitti naqaa ture jechi ta'e jedhee afarfamaa waan tureef keessumaa dhalattoonni amaaraa barootaaf naannolee jiraatan irraa buqqaafaman jedhan gama biraan hiriirri sun geggeessamuu lammiiwwan morman. mootummaan ilaalcha ofii hundeeffachuuf qofaa hiriiran eeyyama yoo ta'e dadhabina raawwatiinsasaaf jireenyi uummataa balaarra bu'uu ilaalchisee hiriirri akka geggeeffamu ennaa gaafatamu ni dhorka taanaan akkaataa hojii isa duraaniirraa jijjiirraan jira jechuun akkamitti danda'ama jechuun gaafataniiru hiriirri sun guluffii fardeeniif agarsiisa ispoortii adda addaan geggeeffame duula waraanaa naannoo kaabaatti lubbuu kadhabaniif illee kadhannaan geggeessamee jira jechuudhaan masfin arraagee dasseerraa gabaaseera. Paartiin Izeemaa duulli filannoo kaleessa sirnaan erga eegalee paartii daandii magaalaa Finfinneetti ba'e ka jalqabaa yoo ta'u uummataaf tajaajila geejjibaa tolaa kennuudhaan imaltoonni paartichaaf sagalee akka kennan gaafataa oole. Pireezidaantiin paartii biyya bulchuu kan badhaadhinaa Dr. Abiy Ahmedis gama isaaniin kaleessa sirna hoteela Sharaatan keessatti geggeeffameen imaammataaf kaayyoo akkasumas mallattoo filannoo paartii isaanii labsanii jiran. Dura teessuun boordii filannoo adde burtukaan miidhegsaa fuula feesbuukii boordichaa irratti ibsa kennaniin filannoon dhufaa jiru filannoowwan biyyattiin geggeessite kabiroorraa adda akka ta'u dubbataniiru. Kan filannoo kana adda durummaan geggeessaa jiru boordichi daran loogiirraa walaba. dandeettii kan qabuuf paartilee morkattootaa deggeruuf fedha kan qabu ta'uu dubbatanii jedha mallas kaachoo ammaa finfinneerraa. riippaabilikii dimookiraatawaa koongoo konyaa ekwaater jedhamu keessatti dilbata galgala yaballi laga koongoo jedhamu keessatti liqinfamuun yoo xiqqaate namoonni jaatamni yoo du'an kanneen dhibba lamaa ol ta'an achi buuteen dhabamuu aangawoonni biyyattii beeksisaniiru ministeerri dhimmootii gargaarsa namoomaa istiif imbikaayii kanneen itti gaafatamoo ta'anirra uggurra akka kaa'amu gaafatanii yabalattiin meeshaaf namoota. humnaan ol fe'attee turte jedhan imbikaayeen wixata tiwiitarii irratti barreessuudhaan namoonni dhibba sadii balaa sanarraa oolu beeksisan dooniin sun magaalaa galma mootummaa kinshaasaarraa gara mibaandaagaatti imalaa ennaa turtetti longoolaa ekootii cinatti garagalte achuma riippaabilikii dimookiraatawaa koongoo keessaa nageenyi lammiiwwan biyyattii kan isaan dursa kennaniif keessaa ta'u kan haaraa filataman muummichi ministeeraa riippaabilikii dimookiraatawaa koongoo beeksisan saamaa lukoondee keengee. Pireezidaanti Feeliks Tisekeediin erga moggaafamanii booda akka jedhanitti nageenyi keessumaa Koongoo gama bahaaf konyaa Kataangaa keessaa dursi kennamuufii kan qabu keessaatii jedhan mootummaan dubartootaaf dargaggoota ofitti haammata jechuun illee dubbataniiru. Saamaa Lukoondee taayitaa haaraa kanaaf utuu moggaafamiin dura kaampanii Albuudaa isa duras hoogganaa dargaggootaaf ministirii ispoortii turan. filannoo itti amantaa dhabuun kan baatii darbe aangoo irraa kaafamaniif michuu pirezidaantii duraanii Jooseef Kaabilaa akka turan Siilveestiree Ilungaa Ilukaambaa bakka bu'an. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa duraanii Jaakob Zuumaa wixata kaleessaa garee qorannaa dhimma malaammaltummaa mootummaa isaanii kan bara 2009 hanga 2018 qoratu duratti dhiyaachuu dhabuu isaaniif adabi hidhaa kan isaan eeggatu ta'uun ibsamee jira. Kan qorannaa sana hoogganan ittaanaa hoogganaa abbaa murtii Reemond Zoondo akka jedhanitti Zuumaan argamuu dhabuu isaaniif sababaan sirrii ta'e hin jiru. Bara 2021 keessa Zuumaan garee qorannaa kana duratti dhiyaachuu innaa dhaban. kun yeroo lammataa ta'uu isaati. Abukaatooleen Zuumaa kaleessa xalayaa erganiin akka jedhanitti maanguddoon waggaa 78 pireezidentichi duraanii qorannaa sanarratti akka hirmaatan waamichi dhiyaachuun madaalawaa miti kanaaf hin dhiyaanne jedhan. Gareen ofirraa ittisuu kan Zuumaa dhaabbati oduu rooyiters yaada akka kennuuf gaaffii ni dhiyeesse fudhatama dhabsiiseera. Zoondoon itti dabaluudhaan amalli zuumaan agarsiisan kanneen biroon ajaja mana murtii akka morman kakaasuu danda'a kanaaf manni murtii heeraa biyyatti dhimmi kun attamiin akka itti fufuu danda'u murteessuu qaba jedhan kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Haleellaan rookeettii Iraaq gama kaabaatti har'a geggeeffame hojjetaa gamtaa waltaatotaa Yuunaayitid Isteetsi tokko innaa galaafatu kanneen biroo sagal madeessee jira. Dubbiimaan waraanaa Yuunaayitid Isteetsi koloneel Waayin Marooto akka jedhanitti. Kibxata har'aa ganama rookeettiin kudha afur kan furguggifame yoo ta'u sadii maadhee qilleensaa loltoonni yuunaayitid isteetsi keessa jiraatan kan buufata xayyaaraa erbil cina jiru haleele. Gareen hagas hin beekamin kan saarayaa awliyaa aldaam jedhamu haleellaa sanaaf itti gaafatama fudhate. Ministiriin dhimma alaa yuunaayitid isteetsi Antooni Bilinkan ibsa har'a kennaniin Iraaq naannoo Kurdistaanitti haleellaa rookeettii har'a raawwatametti hedduu aarree jirra. hojjetaa siiviilii har'a haleellaa sanaan ajjeefame akkasumas uummata iraaq kanneen hokkara gocha gara jabinaan dararamaa jiran ilaalchisuun gadda keenya ni ibsina jedhan balaa dhaqqabe sana ilaalchisee mari'achuu akkasumas kanneen itti gaafatamoo ta'an akka itti gaafataman tattaaffii ta'u deggeruuf muummicha ministeeraa naannoo kurdistaan maasruur baarzaanii waliin mari'adheen jira jedhaniiru baarzaaniin tiwiitarii irratti ergaa maxxansaniin bilinkan waliin waa'ee haleellaa warreen lunna ta'anii ilaalchisee mari'achuu isaaniif. gareen lamaan qorannaa sana qindoominaan akka hordofan beeksisaniiru ajjeechaan diinotaa kanneen iraaq keessaan gamtaa waltaatotaa irratti raawwatame kabroon waggaa tokko dura haleellaa maadhee baagdaad kaabaa miseensota waraana yuunaayitid isteetsi lamaaf kan biriteen tokko galaafatee ture pirezidaantiin iraaq baraam saalee tiwiitarii irratti barreessuudhaan haleellaan sun gocha hammaataa dhufe kan yakkamtoota shoroo keessotaati jedhan oduun galgala kanaaf qabu.
kan dhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa kan dabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. dhaabbanni namoonni namoomaaf jedhamu Itoophiyaa keessatti qarshii miliyoona dhibba ja'a hojii tola ooltummaa gargaarsaa hojjechuudhaaf karoorfachuusaa beeksisee jira. dhaabbatichi hojiileensaa sagantaasaa misooma qindaa'aa baadiyyaatti xiyyeeffate akka ta'es beeksisee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Dhaabbanni namoonni namootaaf yookaan ammoo meenshiniformeeshin jedhamu gargaarsa namoomaa irratti sadarkaa idila addunyaatiin hojjetaatiin hin jiru bara kana keessa bajata qarshii miliyoona dhibba jahaa walitti qabuudhaan hojiilee misoomaa Itoophiyaa keessatti hojjechuudhaaf karoorfachuu isaa beekseetiin hin jira. Miseensi boordii hojii geggeessituu fi dubbii himaan dhaabbatichaa Dr. Sebaastiyaan Biraandisii fi Dhaabbatichatti daayireektarri Itoophiyaa obbo Yilmaa Taayyee ibsa waliin kennaniin akka dubbatanitti bara bajataa 2013-2014 keessa hojiilee misoomaa hawaasa jijjiiruu danda'an hedduutu karoorfame jedhan. Mallaqni maqaa dhaabbatichaatiin tola ooltota irraa walitti qabame kunillee guutumaan guututti hojii gargaarsaa Itoophiyaa keessatti raawwaturra kan oolu ta'ullee dubbataniitiin hin jiru. Hojiilee bara bajataa qabame kanatti hojiirra raawwachuudhaaf karoorfameetiin hin jirullee adda baasaniitiin kan himan. Itoophiyaatti daayireektarii dhaabbatichaa obbo Yilmaa Taayyee dhaabbatichi hojiilee isaa kanaan dura qabu caalmattiyyuu babal'isuudhaan hojiilee misooma baadiyaa qindaawaa sagantaalee lama haaraa gadi fideetiniin kan raawwatu ta'ullee ibsaniitiin jiru.
በዘንድሮ ዓመት ከ600 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ለማድረግ ዝግጅታችንን አጠናቀን bara kana qarshii miiliyoona dhibba jaha olii baasii taasisuuf qophiilee xumureetiniin jirra hojiilee karoorfaman keessaa manneen barnootaa 28 ijaaruu. kolleejii ogummaa tokko bajata qarshii miiliyoona jahaatamaa oliin meeshaa guutuu waliin xumuruu hojiilee jijjiirama qilleensaatiin walqabateetiniin bishaan dhugaatii lafa jalaa qarshii miiliyoona torbaatamaa ol baasii taasisuudhaan ni raawwanna. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa Aanaa Ankobar gandoota digdamii afur keessattis sagantaa misooma baadiyaa qindaawaa ni hojjenna. Akkasumas naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa Cobii keessattis hojiilee misoomaa bal'inaan hojjechuudhaaf karoorfanneetiin jirra jedhan obbo Ilmaan. Obbo Ilmaan akka jedhanitti dabalataan biqiltuulee miiliyoona kudha jaha tuqaa jaha ta'an biqiltuu bunaatii fi kuduraa fi muduraa garaagaraa lammiileedhaaf kan dhiyeeffamu yoo ta'u pirojektiin bishaan dhugaatii qulqulluu afurtamii torbaa namoota kuma sagaltamaa olii fayyadamaa taasisullee hojiirra oola jedhameetiin jira dabalataan hojii fayyaa irratti hojjetamuuf namoota kuma dhibba sadii olii tajaajiluu akka danda'utti kan karoorfame yoo ta'u hojiilee dargaggootaa fi dubartoota dhibba torbaa fi ja'atamii tokko leenjii kennuudhaan akka of danda'anii hojiitti galanillee ni taasifama jedhaniitiin jiru dhaabbanni namoonni namootaaf Itoophiyaa keessatti qofa kan hojjetu ta'uu kan dubbatan ammoo miseensi boordii hojii raawwachiiftuutii fi dubbii himaan dhaabbatichaa Dr. Sebaastiyaan Biraandiis adeemsa hojii keessatti kan hordofnu tarsiimoo hundeessaa dhaabbatichaa Kaarl bu'uura taasifanneeti jedhu Itoophiyaa keessatti imala waggaa afurtamaatiin dhaabbanni namoonni namootaaf hojiilee qabatamaatii fi bu'aa qabeessa ta'anillee hojjete jedhan. Imalli waggaa afurtammaffaa dhaabbata namoonni namootaaf taasise jechuun manneen barnootaa dhibba shanii fi ja'aatama ijaaree dhiheenyatti ammoo manneen barnootaa digdamii saddeet ijaaree hojitti kan galchu yoo ta'u barattoonni. kuma dhibba shanii fi kuma jahaatamaa olii guyyaa guyyaadhaan manneen barnoota dhaabbanni namoonni namootaatiif ijaarametti imaluudhaan beekumsa qadhaabataatiin hin jiru. Dhaabbilee fayyaa dhibba tokko ta'an ijaaraman keessattillee namoonni miileena lamaa ol ta'an fayyadamaatiin hin jiru. Hojiilee keenna hunda irratti tarsiimoo misooma qindaawaa baadiyaa hordofna. Haaluma kanaan bishaan dhugaatii qulqulluu, barnoota, eegumsa biyyoo itti fufiinsa qabu, qonna, fayyaa fi. Misooma dargaggootaa walitti qindeessuudhaan illee hojii ragaan ba'ameef hojjechuu dandeenyeetiin hin jirra jedhan. Dhaabbanni namoota namootaaf bajata qarshii miileena dhibba jahaa amma qabateetiin sagantaalee garagaraatiif ifoomse kanaan dabalatatti illee gargaarsa ittisa vaayirasii koronaa koovid kudha sagaliif meeshaalee wal'aansaa qarshii kuma dhibba shanitti tilmaamamu biyya alaatii galchee ministeera fayyaatiif kennuudhaaf qophii xumuruu isaallee beekseetiin hin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal. Finfinneerraa.
Dhaggeeffattan as Waashingtan diisii irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara gabaasaatti aanutti ceena. Tigraay keessatti uummata afaan beelaa jiru gargaarsa dhaqqabsiisuudhaaf mootummaan Itiyoophiyaa dhaabbatoota gargaarsaa 53f eeyyama eega kennee booda dhaabbattoonni tokkummaa mootummootaa hedduun qophii imalaaf ergamaa kataasisaa jiran ta'u. Dubbii himaa tokkummaa mootummootaa wabii godhachuudhaan jaarmaicha addunyaatti gabaastuun vii'oo'ee Maargareet Bashir gabaastee turte. Gama mootummaa Itiyoophiyaatiin lammiiwwan balaa beelaa qarqara jiran kana gargaarsa tattamaa akka dhaqqabu gochuuf maal akka hojjetamaa jiruu fi dhimmoota dhiittaa mirga namoomaaf kabiroo wal qabatan ilaalchise as VOA irraa Lulaa Kabbadee tokkummaa mootummootaatti ergamaa dhaabbataa mootummaa Itiyoophiyaa. Ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee waliin gidduu kana gaaffiif deebii geggeessee jira. Waraansichi Tigraay keessatti geggeessame mootummaa Itoophiyaatiif kan hin eegamiin ta'uusaa fi gama garee adda bilisummaa uummata Tigraayin garuu kan itti yaadameef kan qoratamee qopheessame akka ta'etti kan dubbatan Ambaasaadder Taayyeen waraansa sanaan walqabatee balaa namoomaa amma mudate furuudhaaf tattaaffiin qabatamaan yeroo ammaa mootummaa Itiyoophiyaatiin kan godhamee jiru ta'uu akkanatti ibsan. በተለይ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ከቀን ወደ ቀን እግር እየተከለ እንደ መስተዳደር በክልል ደረጃ በማዕከልም በወረዳና በቀበሌ ደረጃ ገመ ኬኛን ከነገማት ራወተመን ሞቱማን ጮምሳ የሮድ አይሮት ሚለገድ ዳበታ ሰደርካ ናኖት ሰደርካ አናፌ ገንዳትስ አገደንዳሜት ጫሳሳ ድሪርፈታ ቃሞተ ነገኘ መታ ኤገን እጃረታ ጅራ ኩን ከመታሳ ደንደ ፋይዳው መተ ተዝገቤሱ ቀባ dhiyeessiilee bu'uuraa dhiyeessuu kanneen dandeessisan haalawwan uumamaa jiru. Kana malees Tigraay qaama Itiyoophiyaan hin bulfamne kanneen yaalaa jiran ni turan. Kanarratti qabsaa'u ilaalchisees hojiiwwan jajjaboon hojjetamanii jiru. Bu'uuraalee misoomaa guutummaan barbadeessaman kanneen akka tajaajila bilbilaaf ibsaa suphuuf hojiirra oolchuufis hojiiwwan hojjetaman ni jiran jedhan. Dhimma waraansa Tigraay keessaa walqabatee keessumaa dhimma rakkoo namoomaa sana hordofee naannoo sanatti mul'ate ilaalchisee yeroo adda addaatti ibsawwan hedduutu ba'e. dhiyeenya kanaa tokkummaa mootummootaatti dhimma dhuguuminsa sanyiitiif gorsitoo addaa kataan alis nidaartii Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsawwan loogii sablammummaa irratti hundaa'ee fi haleellaan humnaa itti fufee jiruu fi akkasumas miidhaaleen jajjaboon Tigraay keessatti raawwataman jedhan kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatanii turan. Kanneen walitti bu'iinsa Tigraayitti hirmaataniif tumsitoota isaaniitiin ajjechaa seeraa alaa, miidhaa quunnamtii saalaa, saaminsa qabeenyaa, ajjechaalee jumlaa fi gargaarsi akka achi hin seenne danquu dabalatee miidhaaleen mirga namoomaa guguddoon raawwataman kanneen jedhan gabaasaaleen akka isaan dhaqqaban ibsan kanaaf deebiin mootummaa Itoophiyaa maal akka ta'e ambaasaadder Taayyeen innaa gaafataman.
በመሰረቱ የዚህ የጀኖሳይድ ልዩ አማካሪ አሊስ ያወጡት መግለጫ ክስ ሳይሆን ሪፖርት ነው። አብዛኛውን bu'uurri isaa gorsituun duguuginsa sanyii tokkummaa mootummootaa alis ibsi baasan himannaa utuu hin taane gabaasaadha. Baay'ee isaa toora tooraan yoo ilaalle sadarkaa gabaasaatti kan nuuf dhiyaate jechuun dubbatan dhimma ijoo isaatti fuuleffachuu wayya. Kan isaan itti fuuleffatan tarii haalli uummanni Itoophiyaa itti gurmaa'ee jiru sablammummaa irratti kan hundaa'e waan ta'eef maddi rakkoo sanaa kanadhaa ka jedhu. Kana qofatu hin taane kan ibsa alisirraa hamaa ta'e immoo ka gargaartuu gorsitu paamelaa paateliin dhiyaate kan nuuf Itoophiyaanotaaf hin ginne kan hin yaanne kan hin tilmaamamne himannaa dhiyeessan baay'eensaa ragaa qabatamaa irratti kan hundaa'e utuu hin taane tilmaama irratti yookaan immoo iyyannaa isaanitti dhiyaate irratti kan hundaa'ee jiru ambaasaadder Taayyeen. Dhiittaa mirga namoomaa keessumaa miidhaa quunnamtii saalaa wajjin walqabatee Tigraay keessatti raawwatamuu isaa mootummaan Itoophiyaa adda baafatee himee jira jedhan ambaasaadder Taayyeen.
በሴት እህቶቻችን በልጆቻችን ላይ የፆታዊ ጥቃት ተፈጽሟል። ይሄ የኢትዮጵያ መንግስት የሴቶች ጉዳይ dubartoota obboloota keenya ijoollee keenya irratti miidhaan saalaa raawwatamee jira kana mootummaan Itoophiyaa ministeerri dhimma dubartootaa kan mirkaneessan natti fakkaata waltajjiilee tokkummaa mootummoota adda addaatti akka dhiyeessinetti Itoophiyaan akka biyyaatti miidhaa saala irratti hundaa'e ilaalchisee gochaa kana kan raawwate irratti tarkaanfiin murtii seeraa olaanaan muramuu qaba kan jedhu hojjennoo qabdi. Obsi qabnu kanarratti yoo jiraate zeeroof zeeroodhaa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa qorannoo kana geggeessuudhaaf tarkaanfii agammaatti fudhate yoo qabaate gaafatamanii mootummichi tarkaanfii kana fudhachuuf murannoo qabaachuu isaa ibsuurraa kan hafe tarkaanfiin seeraa jalqabamuu isaa waan ibsan hin jiru tokkummaa mootummootaatti ergamaan addaa mootummaa Itoophiyaa ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee. Dhaggeeffattoota keenya akka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiyeenya kana afaan Oromoo gugiliin gargaaramuun akka danda'amutti ta'ee hojiin geggeeffame tokko ifa ta'ee jira. Hiikkaa jechootaa qofatu hin taane himaan ibsuun ka xumurame yoo ta'u kanneen barreessuuf dubbisuu hin dandeenyeef immoo sagaleen dubbatanii. hiika isaa koompiyuutararraa sagaleen akka argatan gochuudhaaf irratti hojjetamaa jira. Namoota walitti dhufuudhaan fedha isaaniitiin hojii kana geggeessaa jiran keessaa tokko Dooktar Dabalaa Tasfaayee Yuunivarsiitii Duundii isa Skootland Yuunaayitid Kingidem jirurraa jaallanneen dubbistee jirti. Dooktar Dabalaan ogumni isaan baratan hojii afaanii kana wajjin walitti hidhata qabaa gaaffii jaallanneen dura dhiyeessite ture. Akkana jedhu.
Koompiyuutar saayinsiidha kan hin baradhe PhD. amma kan hojjetus immoo maashin learning jechuudha. Natural language processing faa jedhama Ingiliffaani akka kompiitarrii afaan namaa understandii godhu gochuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf hubateera taanaan gaaffii gaafattee deebisii kennuu danda'a. Yaada kee hubatee maal akka ta'e barbaadde adda baasuu danda'a. Inni nuyi amma irratti hojjenne kan afaan Oromoo kun fakkeenyaaf yoo ati Ingiliffaa itti himtee hiika isaa afaan Oromootiin baasitti hima jechuudha. Yookiin immoo afaan Oromootiin itti himtee hiika isaa ingiliffaan sii kenna jechuudha. Tiraansileeshinii jechuudha fakkeenyaaf. Kanaaf baay'ee walitti dhiyaata jechuudha.
Piroojeektii Giraand Oromoo Piroojeekt jedhamu irratti hojjetaa turtanii namoota meeqa taatu attamitti yaadisaa dhufe?
Giraand Afaan Oromoo Piroojeektiin kun kan waggaa shan jahaan dura jalqabneedha. Jalqaba yaada keenya kan ture afaan Oromoo guddisuu irratti ijoollee gamti indaastii qabdu waliigalleetti kan hojiitti seenne yeroo sana yaada keenya waanuma akka appilikeeshiniitii xiqqoo fakkeenyaaf waan akka kan dogoggora qubeesii ture suspeensee garii kana fa'aa hojjennee ture kan moobaayilii irratti hojjetu fa'aa giraamarii afaan Oromoo yoo dogoggora qabaate sirreessu kana fa'aa hojjennee ture. Dikshinarii inni hojjenne immoo kan afaan Oromoo fa'aa onlaayinii kan namni bilisaan itti fayyadamu fa'aa loqoda afaan Oromoo hundumaa fi kan jechoota hihiif jechuudha. Yoo jecha tokko Ingiliffaan gaafattu loqodee afaan Oromoo shaniisa ta'uu ja'asa ta'uu kan waan ta'e kanallee kan hiika isaasii kennu jechuudha. Bifa himaatiin itoo hin taane bifa jechaatiin kan hojjetu irratti gara waggaa dhaa'olii uummatuma irratti hirmaachisnee fa'aa hojjechaa turre isas hamma ta'e bakka hangeenye turre bituma jennuun guddachaa jabaachaa kan dhufnee fi jecharraa gara himaatti ol guddisnee jechuudha. Amma immoo jecha hiikuu itoo hin taane himuma hiikuu jechuudha. Maaliif maateriyaalii baay'een risoorsii baay'een kan ingiliffaan jiru bifa himaatiin jira waan ta'eef hima sana hiikuudhaan akkuma google tiraansileetii jechuudha. Jecha dookumentii ingiliffaa gara dookumentii afaan oromootti kan hiikuu hojjennee onlaayinii amma intarneetirra jira jechuudha.
Afaan Oromoorraa afaan Ingiliziitti kamoo afaan Ingiliziirraa afaan Oromootti?
Jalqabai kan afaan Ingiliziirraa gara afaan Oromootti hiiku hojjenneetu ittuma fooyyessaa ittuma fooyyessaa immoo dhuma kanarra immoo kan afaan Oromootti Ingiliffatti hiikuutti daballee jechuudha amma lamaanurra hojjeta jechuudha. Ingilistu Oromoos afaan Oromootu Ingilishii hojjeta jechuudha nama.
Egaa kana yeroo hojjetamu afaan waaltessuu afaan godinaalee Oromiyaa hundumaa akka hubatutti hojjechuun barbaachisaadha. Isa kanarratti haatamu.
Yaalii keessa fiidha. Maashin lammiingin artificial intelligensiin daataa irratti hundaa'a. Daataan itti kennitedha. Daataan itti kennitu fakkeenyaaf kanuma loqoda tokko qofa yoo ta'e loqoduma sana irratti barata jechuudha. Kana hir'isuudhaaf jecha nuyi maal goone namoota piroojeektii kanaaf horii baasan jiru fakkeenyaaf kan akka lalsaa hiikaama namoota akkas akkasii nama jechuudha kan faayinaanshaali sappoortii godhu piroojeektii kana. Isaanii gaafa namoota rikuriitii goonu namoota ata kana qopheessan hanga danda'ametti daayilektii hundumaarra gargaaru. Namoota afaan Oromoo yookiin liingwistii profeeshinalii ta'an beesikali yuunivarsiitii hundumaarra warra jiran irraa quunnamne rikuriitii goone yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiran hundumaarraa namoota PhD qabanii barsiisota afaan Oromoo akkasuma Ingilishii kana afaan Oromoo kan beekan. Daayirektiin dubaraa wanta rikiriitii goonee fi beezikalii hamma ta'ee baalaansiidha jechuudha. Wal madaalaadha jechuudha akka daayirektii logoda afaan Oromooti.
Amma guugiliin afaan Oromoo bareeraa jechuudha. Amma namni gargaaramuu barbaade maal godhame?
Onlaayiniin keenyee jiru kun ammaa fi sarvara amaazoon irra keenyee irraa sarvara guddaa waan ta'eef maaliif dhuunfaa keenya sarvara sana meenteeni godhuu dandeenyu baasiin isaas xinnoon cimaa sarvara amaazooniin kireeffannee achirra keenyee jira ammas namootuma dhuunfaa sana kan kaffalu akaawuntii isaan irraa kaffalu haaluma eeguu amma afaan oromoo dot org jedhanii sarchii godhanii guugilii irratti in argatu weebsaayit sana qabatanii ingilistu afaan oromoo tiraansleeshin kan jedhu jira taanee immoo afaan oromoo ingilish tiraansleeshin kan jedhu immoo jira saalamaan keessaa kan barbaadanu irratti iddoon itti barreessan jira barreessanii tiraansleet yookiin hiiki gaafa jedhanii kasaa argatu jechuudha akkaataa kanaan itti fayyadamu jechuudha.
Dooktar Dabalaa sila akka jettan jechootaan jalqabnee booda himatti geeddarree inni itti aanummoo maal?
Piroojeektiin kun waan baay'ee dhaan guddataa tokko appilikeeshinii kana yoo hin guddisne fakkeenyaaf namoonni iddoo harkaan barreessanii sagaleedhuma isaaniiti. Fakkeenyaaf jimaa afaan Oromoo tokko sagaleedhumaan yeroo haasa'an hiika isaa immoo sagaleedhumaan Ingilishiidhaan akka dhaga'an godhu aktuaalii isa amma goonee jira riiliiziin goone malee kan nu hafe yeroo namni afaan oromootiin dubbatu ingiliffaan hiika kan kennuudha. Amma ingiliffaan gaafa namni dubbatu afaan oromootiin deebisee barreeffama kan kennu xumuree jirra. Garuu amma sagaleetti deebisaa jirraa jechuudha daayireektili namoonni barreessuus hin dandeenye appilikeeshinii kana fayyadamuun silkii isaaniirraas fa'aa fakkeenyaaf appilikeeshiniitti jijjiirree yeroo isaan barbaachisutti akka isaan fayyadaman namoonni afaan oromoo barachuu barbaadan illee foorenerii ta'anii yookiin immoo ijoollee dhumti sabuma keenyaayyuu afaan isaanii kana yeroo barachuu barbaadan appilikeeshinii kana akka konsaltii godhanii irratti hojjechaa jirra. Itti dabalataan immoo appilikeeshinoonni artificial intelligensii kan biraan jiru kan tiraansileeshinii kana akka qaama tokkotti itti fayyadaman. Kanaaf appilikeeshinootuma sanallee amma hojjechuun nun dhibu jechuudha maaliif ingiliffaa afaan oromootti hiiku sana already amma hojjennee of harka waan qabnuuf appilikeeshinii kan biraa darbuun nun dhibu jechuudha.
Kanaaf namni barreessuu hin dandeenye afaan Oromootiin sagalee isaan dubbatee hiikasaa afaan Ingiliziitiin yookiin faallaasaa immoo afaan Ingiliziin dubbatee afaan Oromoosaa dhaggeeffachuu hin danda'a jechuudha.
hin danda'a jechuudha amma isaatti jira ammoo gidduu kanaa yeroo gartuu booda isa riliizii godhuu dandeenya jechuudha. Speeshaali silkii isaanii faan irraa gaafa sagalee kana faatti daballu kan akka daaloogii faatti jijjiiruu dandeenya amma fakkeenyaaf gam tokko irraa kanuma ingiliffa duwwaa afaan oromootti hiikuu gam tokkoon immoo afaan oromoo gara ingiliffaatti hiikuu yoo goone nama kompiiliitii afaan ingiliffaa haa ta'u fi kompiiliitii afaan oromoo haa ta'u illee gidduusaa imiidiyeetii godhuu danda'a jechuudha. Gama tokko inni jiru afaan oromoo haasa'a gidduudhaan inni kun afaan oromoo sana ingiliffatti hiika inni gamasiin jiru immoo isa hiikame sana ingiliffa dhagaa isa haasa'u immoo gaafa deebi'u afaan oromootti hiikamaa namichi inni kun afaan oromootiin dhagaa jechuudha. So fiizikaalii kanas yaadaa jirra kominikeeshin beereerii jiru akka inni salphaatti furuuf jechuudha.
Egaa kun hundumtuu horii barbaachisa hojjechuudhaaf eessaa argattan horii?
Namootuma fedhii afaan kanaa guddisuu qaban dhugaa dubbachuu fi nama sadii beesikali maqaa dha'uun iyyuu hin danda'ama. Teekinikiidhaanis akkuma kana humnaanis immoo namoonni hojjetan fedhiinuma afaan oromoo guddisuu irraa kan ka'edha. Malee dhaabbati yookiin institushiniin fandii godhan jiru ummatis immoo kan itti ba'ee fandii nu godhan jiru achuma irraa dabalatee immoo namoonni daataa kana walitti nu funaanan rikuriitii ta'anii inni silatiin jedhee dhugaa dubbachuuf hin kaffalamee jechuun danda'amu akkuma tolaatti akka gargaarsaatti hojjetan yoon jedhe naa wayya. Kanaaf namoonni barsiisonni yuunivarsiitii keessa warri pirojektii kana irratti hirmaatan namoonni iddoo adda addaatti nuyi sila rikuriitii goone isin jedhe sun bifuma tolaatiin hojjetan jechuu dandeessa maaliif kaffaltiin jechuuf namatti ulfaata. Kanaaf isaanis qooda olaanaa keessaa qabu jechuudha baasii pirojektii kana keessaa. Garuu kan daayireektilii faayinaansiidhaan kan deeggaree nama dhuunfaa nama sadiidha jechuudha.
Deemsa kana hundumaa keessatti rakkoo kan ture maayin Hojiin kun kan hojjetamu isheetii yoo namoota dhuunfaa irratti hundaa'a. Kanaaf faayinaansiisas akkasuma teeknikaalis immoo akkasuma hojii idilee keenya xumurree booddee wiikendii fa'aa yookiin gara galgalaa fa'aa kan hojjetamu akka hojii tokkootti akka pirojektii tokkootti fuulleeffamee hojjechuuf kan hin danda'amnee fi baajetiin hin jiru. Kanaaf namoota lama sadii irratti dippeendantidha. Egaa kan nama yaaddessu eeguma hojjetee dhume illee booda fakkeenyaaf sarvara amaazon irra keenyan isin jedhu kuni haga namni sarvara sana kiraa isaa kaffaluuf fedhii qabutti itti boba'aa jechuudha. Gaafa namni sun kaffaluu nagaa jedhee dadhabu fakkeenyaaf sarfariin kun daawanii ta'a jechuudha. Kanaaf wanti inni wanti hojjennu hundumtuu sasteenabilitii hin qabu maaliif qaamni nama gargaaru hin jiru. Beezikalii wanta akkasii uummataaf faayidaa oolu kun digdamii afur fakkeenyaaf wanta namni minteenii godhu irra jiraata namni hordofuun irra jiraata akka pirojektiitti jechuudha. hundeeffatanii irratti godhanii wanta akkasii hin jiru amma akkaataa isaatti adeemamu akkamittiin akka wanta akkasii kaayyoo yeroo dheeraatiif akka inni hojjetutti akka inni fooyya'aa adeemutti akkamittiin akka itti fufsiisnu irratti xinnoo ifaa miti chaalenjiin isaa kana natti fakkaata.
Namni akka dhuunfaatti moo akka gareetti akkamitti isin gargaaruu danda'a?
Akkaataa isaallee egaa amma waan hin kanasiin jedhu qabu garuu naannee naanna'ee namoonni pirojektii kana gargaaruu fi fedhii qabanii akkaataa ittiin isaan irratti hirmaatan mijeessuun waan nama dhibu namatti maqaan nama miiliingiin jiraannaan gareedhaanis ta'e dhuunfaadhaan karaan saabanaadha.
Dooktar Dabalaa Tasfaayee Gammachuu deebii naa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa jechuun waan naaf
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12040 irratti meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.